Hello my country people, how are they? my people are dey greet una according to una time depending on where una for they watch me my country people, oh, hmm. dis video will be so una one watch o oh, na about um, wetin dey sup a lot of people come they confuse because um, because of this uh, Queen different different blog will carry their different different gist come some people don't even conclude say queen naomi dey palace uh, my people, as a matter of fact and oh yeah, queen naomi not dey palace That that doesn't mean that queen naomi no go go palace or no go go return back to the palace its quite different sometimes we bloggers when we dey report some things like this, we should be able to at least when you are creating content, create content when it be safe if person lis ten to am e go i i don't know what to say sha bet for those of una wey be say una dey worry dey say because all this con all this content creator all this our bloggers everybody get where they forget im information na the truth be that so that is what i want to clarify for now Queen Naomi is not in the palace i don dey emphasize this thing a lot of people don come dey ask me again That is why I say I go clear the hair before I go continue this gist. Una here? Queen Naomi. Nobody don't welcome Queen Naomi to the palace for now. She's not in the palace. That doesn't mean that Ooni is not pre preparing for her work uh, for her coming. According to the gist, we even here saying the uh, the apartment wey be say dem they do for her the way the, the place where queen naomi go dey take dey move is different from the place where we say the end time oloris dem go dey pass meanwhile kabiyesi still they insist say ah they will leave oh they will leave they will not stay It is saying so kabiyesi still they insist even though sef say the women they no like the idea of them leaving the palace then another thing where we say I want to clarify again because um, when Kabiesi married Queen Naomi, eh? when he bring Queen into the palace, when they welcome Queen into the palace, Queen saw a lot of women, a lot of women. When I say a lot of women, a lot, in fact, you see all these women. They will be say both uh, Tok, uh, Ronke, Lola. uh, Mary, Mary they come they go Ashley you dey see am so because somebody like Ashley now as of before we Queen be married sef Often I see Ashley driver's license Ogunsi is already there Ogunsi is already there so um, uh, kabiyesi don already do introduction He don even dey date ashley before even wura sef i wan tell una lie before wura kabiyesi don dey date ashley so there is something that happen when queen naomi dey that palace there is something that happen when queen naomi dey that palace where they make a lot of people believe say na because of uh, na queen na ashley na him scatter queen marriage some people come they say eh, may queen say ashley don't confess ashley say may they forgive ashley don't confess gbagam you know, confess fadim ashley doesn't have problem with queen naomi if I like oh, if i talk finish see eh no be everything now una know no be everything na bloggers na dem dey divide people na dem dey cause confusion so now dem say uh, during uh, lodge festival queen ashley come come sit down this debate one thing wey visa? want to ask una abeg let's assume say ashley na side chick then you don ever see where side chick go get guts gods come follow husband and wife sit down you don't ever see if the man so una dey blame ashley what of kabiyesi himself if kabiyesi did not ask ashley to come and sit down will she will she come and sit down no una know say for this life if home no sell you straight e no dey buy you she won't get that guts and I need to look for that video, honestly. They made me say, that video, I don't know where that video they. As I changed my phone in that process, I missed that particular video. I for sure I'm waiting for shock una. I'm telling you now. When I go just shut to light. What I, if I play that video, eh, most of them won't be so una they talk like going go shut up una mouth. Now say, what? We never knew. I'm telling you guys. I need to contact the source of that video make dem really e just that some maybe say i even get sef i can't even play it because instruction was given to me not to even play it i'm telling you guys and i don't want to disrespect people people's opinion una go shock talize. Oh, this one na the open mouth dey talk pepe pepe una go see hmm. so if kabiyesi did not permit uh, okay why other olori then why other ayabas then won come if kabiyesi if kabiyesi did not permit her for coming to sit there and funny enough what they were wearing they were wearing the same the same clothes the same clothes Queen Naomi and, uh, and uh, oh God i need to i go look for that. This thing dem they wear the same the same clothes queen naomi they spray ashley money They wear they wear they wear goods together until bloggers come begin they use their mouth to divide people. Where be say dem no get wahala for each other Maybe be even dat one carry me come now kabiyesi himself Set boundaries. According to reports, people say this thing when we say KBC, they do is only endangering Queen Naomi because some of all dis olori they can go to any length because why? How can inside the same palace? Now, what is some of dem they talk Oh, Dem don dey judge dis matter che che che che che Our own will be bloggers as we hear we just sometimes our blog sef una go use am take know wetin pipo feel about una and wetin pipo dey talk? so my pipo if una look di way di goal dey go una go know say khaki no be leather for dat palace now kabesi don go do red carpet where queen naomi go march pass now red carpet don dey cause gbegherity here and there na dem dey ask say why onenozukwa n'ike na since e be say im don already find himself in the web of dis women dem make e still dey respect dem small small say di disrespect too much shey dem no asking too much from kabisi na only respect my pipo i want to ask o so hmm, make i make i just quiet my mouth sha because no be everything wey palm wine tapper eh see for for for up now they come down they come talk sometimes snake fit even die inside the palm wine when palm wine tapper reach you go remove the this thing collect im palm wine no be everything when palm wine tapper see for inside palm tree now they come out they come talk there are some things that no need to talk and the truth be that. All right, my people. how una see this matter. more juice dey come I have a nice day bye